Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashintan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa amajjii sagaal bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii tokko bara 2017 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu hamma fqaaduu morodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee balaa abiddaa kutaa kaalifoorniyaa keessatti mudate. waa'ee geggeessa dhumaa pirezidaantii yuunaayitid isteet duraanii jiimii kaartar itoophiyaa keessatti gatiin boba'aa dabaluu isaatiin kan ka'e dhiibbaan namootan irratti uumame akkasumas qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera oduuwwan qabnuuf mitikuu fiqaadu.
hojjettoonni to'attoota balaa ibiddaa kan naannoo loos aanjalesitti ka'ee lubbuu namoota shanii galaafateeruu fi namoota baay'ee qeerraa buqqiseeru to'achuuf wal'aansoo walqabaa jiru balaa ibiddaa hamaa yuunaayitid isteets naannoo loos aanjalesitti ka'eeru kan hanga ammaatti lubbuu namoota shanii galaafateeru kan qarqara galaana paasifik irraa kaasee hanga paasaadenaatti barbadeesse namoota kumaatamootaan lakkaa'aman mana isaanii gadhiisanii akka baqatan taasise to'annaa jala oolchuuf hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa kamisa har'aas wal'aansoo walqabaa jiru. qilleensi hamaan ibiddicha akka babal'atu taasise hanga tokko kan tasgabbaa'eeru yommuu ta'u guyyaa kana hanga tokko humni isaa ni hir'isa jedhameetti tilmaamama gaarreen hooliwud irratti ibiddi haaraan roobii kaleessaa ka'eeru bakka handhuura magaalittii fi hundee indaastirii bashannanaa taate kan rukuteeru naannoo ollaa ishee bakka namoonni heddumminaan jiraatan immoo haala qilleensa bubbee fi goginsatu jira kutaa ittisa balaa ibiddaa loos aanjeles irraa kaapiteen eriik iskoot sa'aatiiwwan muraasa keessatti hojjettoonni ittisa balaa ibiddaa. ibidda ka'eeru kana dhaamsaa jiran to'achuu irratti fooyya'insi jira jedhaniiru guyyaa tokkoon dura qilleensi bubbee heriiken qarqara galaana paasifik akkasumas aaltaadeenaa kan hawaasa paasaadenaatti dhiyoo jiru balaa ibiddaan akka gubatu taasise sababa qilleensa isaanis balalliin xiyyaaraa yeroo muraasaaf akka dhaabbatu taasifamuun hojii ittisa balaa ibiddaa kanatti gufuu ta'eera hanga ammaattis balaa ibiddaa kanaan manneen kuma lama ta'an biizinasiiwwanii fi bu'uuraalee misoomaa barbadaa'aniiru namoonni kuma dhibba tokkoof kuma soddoma ta'an. baqatanii akka ba'an ajaajni kan kenname yommuu ta'u balaan ibiddaa kun lafa iskweer kiloomeetirii dhibba tokkoof saddeet kan hanga guutummaa magaalaa saan firaansiskoo ga'u barbadeesseera kaalifoorniyaa gara kibbaatti erga ji'a caamsaa darbeerraa kaasee roobni roobee kan hin beekne yommuu ta'u goginsi ture kun balaan ibiddaa kun akka babal'atu taasiseera roobii kaleessaa galgalas kibba kaalifoorniyaa keessatti namoonni kuma dhibba sadii fi kuma soddomaa ol sababa humni annisaa adda citeen dhaamaatti turaniiru.
Du'aan boqochuu pirezidaantii yuunaayitid isteetsii duraanii jiimii kaarter sababeeffachuudhaani kamisni har'aa yuunaayitid isteets keessatti guyyaa gaddaa ta'ee labsamee jira oduun kunis kunuutu bal'inaan.
Kamisa har'aa yuunaayitid isteets keessatti guyyaan gaddaa biyyaalessaa kan labsameeru yommuu ta'u waajjiraalee mootummaa federaalaa cufaatti kan oolanii fi hooggantoonni biyyattii olaanoon bataskaana kaateedraalii biyyaalessaa kan waashingitanitti argamutti pirezidaantii yuunaayitid isteets soddomii sagalaffaa kan torbaan darbe umurii waggaa dhibba tokkotti du'an jiimii kaartariif sirna gaggeessaa taasisu saanduuqni reeffa kaartar alaabaa yuunaayitid isteetsitti uffifameeru kibxata darbe galma mana maree isa kaapitool jedhamu keessa kan kaa'ame yommuu ta'u namoonni bakka sanatti argamu. kabajaa fi gadda kaartariif qaban agarsiisaniiru kaarter pirezidaantota duraanii keessaa kan umurii dheeraa jiraatan yommuu ta'u isaaniin booda kanneen aangoo pirezidaantummaa fudhataniiran namoonni kanneen amma lubbuun jiran biil kilintan joorji w bush baaraak obaamaa doonaald tiraampii fi joo baayiden sirna gaggeessaa kanarratti kan argamaniiran yommuu ta'u pirezidaanti joo baayidenis haasaa galateeffannaa ni taasisu sirni gaggeessaa kaarter erga taasifameen boodas reeffisaa gara kutaa kibba biyyattii joorjiyaatti geeffamuun haadha warraa isaanii. rooziliin kaartar kan bara 2023 darbetti umurii isaanii 77tti du'aniiran cinaatti awwaalama.
Itoophiyaatti daballeen gatii boba'aa irratti taasifame jireenya isaanii akka miidhu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduun kunis kunuutti bal'inaan mitikkuu.
Itoophiyaatti ministeerri daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo kibxata darberraa kaasee daballii gatii boba'aa hojiirra oolu ifoomseen gatiin beenzilaa liitiriin tokko birrii sagaltamii tokkoo fi saantima kudha afur ture birrii dhibba tokkoo fi tokkoo fi saantima afurtamii torbatti akka gurguramu naaftaan liitiriin tokko birrii sagaltamaa fi saantima digdamii saddeet ture birrii sagaltamii saddeetii fi saantima afurtamii saddeetitti akka gurguramuu fi gosoota boba'aa biroo irrattis daballii taasiseera konkolaachistoonni fi jiraattonni sagalee ameerikaaf yaada isaanii kennan. daballiin boba'aa irratti taasifame kun jireenya namootaa irratti dhiibbaa qabaachuu himaniiru jiraataa magaalaa finfinnee kan ta'an obbo Yisihaaq Abirahaam sagalee Ameerikaatti akka himanitti daballii gatii boba'aa hordofee gatiin shaqaxootaa fi kanneen biroos akkasuma waan dabalaniif jireenya namootaa ni ulfeessaa jedhan hojii tajaajila geejibaa kan meetir taaksii jedhamu irratti bobba'ee namni jiru tokko maqaan koo akka hin himamne kan jedhamu hojii keenya irratti dhiibbaa fida tajaajilamtoonnis gatiin waan itti dabaluuf geejiba keenya fayyadamuu dhiisu jechuun himeera. namoonni sagalee ameerikaaf yaada isaanii kennan kunneen mootummaan gatii qaala'insa jireenyaa uummataa tasgabbeessuu irratti otoo xiyyeeffate gaariidha jedhaniiru sagaleen ameerikaa dhimma kana irratti ministeera daldalaa fi walitti hidhatiinsa naannoo irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin taasise hin milkoofne manni maree bakka bu'oota uummataa itiyoophiyaa immoo guyyaa har'aa wixinee labsii gatii bu'aawwan boba'aaf ba'e mirkaneesseera labsii manni marichaa mirkaneesseenis dhiyeessii bu'aalee boba'aa kuusaa fi raabsaa akkasumas nageenyii fi qulqullinni boba'aa sadar. sadarkaa idil addunyaa kan eeggate taasisuu kaayyoo isaa akka ta'ee fi raabsaa fi bu'aalee boba'aa irratti fichisiisuu isaarraa jalqabee hanga fayyadamtoota bira ga'utti sirni bittaa fi gurgurtaa isaa teeknooloojiin akka deeggaramu kan taasisudha kunis rakkoo bittaa fi gurgurtaa boba'aa irratti mul'atu hambisuufidhas jedha jechuun finfinneerraa gabra mikaa'el gabra madiintu gabaase.
biyya moozaambiikitti hoogganaan paartii mormituu bu'aa filannoo. ittiin wal qabatee jeequmsa uumamee tureen biyya gadhiisee baqatee kamisa har'aa gara biyyattiitti deebi'eera oduun kunis kunooti bal'inaan.
moozaambikitti filannoo pirezidaantii onkoloolessa torba darbetti gaggeeffamee tureen hoogganaan paartii mormituu veenansiyoo maalene anatu mo'ate jechuun kan kaadhimamaan paartii biyya bulchuu daani'el chaapoo pirezidaantummaaf mo'ateera jedhame mormuun deeggartoonni isaa hiriira akka ba'an taasisuun jeequmsoonni uumamanii ture jeequmsa ji'a onkoloolessaarraa jalqabee tureenis namoonni hiriira mormiif ba'an dhibba lamaa ol ajjeefamaniiru hoogganaan paartii mormituu veenansiyoon biyyarraa baqachuun kan gabaafamee ture kamisa har'aa biyya kamirraa akka ta'e. kan ifa hin baane buufata xiyyaaraa idil addunyaa maapuutoo irraan gara moozaambikitti deebi'eera wayita gara biyyaatti deebi'us deeggartoonni isaa hiriira ba'uun kan simatan yommuu ta'u poolisiin gaaza imimmaansu itti dhukaasuun bittimseera konkolaataa mataa gubbaarraan kan mul'atu veenansiyoon har'a yommuu buufata xiyyaaraa keessaa ba'u qaamolee nageenyaan marfamee eegamaa ture deeggartoonni isaa isa dubbisuuf yommuu itti deeman poolisiin gaaza imimmaansuun ittisaa tureera buufata xiyyaaraa maapuutootti oduu gabaastootaaf akka ibsetti gara moozaambikitti deebi'uun koo murtoo mataa kiyyaa malee homaa waliigaltee siyaasaa of keessaa hin qabu ani sodaadhee moozaambikiin gadhiisuu waan hin qabneef deebi'eeras jedhe akka koomishinii filannootti bu'aa filannoon sagalee dhibbeentaa digdama qofaa argachuun kan ifoomsameef veeneensiyoon har'a yommuu buufata xiyyaaraatti dubbachaa turetti harkatti macaafa qulqulluu baatee pirezidaantiin moozaambikoonni filatan anadha jedhe mana maree heeraan miti koomishinii filannoo biyyaalessaan miti garuu fedhii uummataa dhugaatiin anatu filatames jedheera bu'aan filannoo waliin dhahameera jedhamuun komiin kan irratti dhiyaatu paartiin waggoota shantamaaf moozaambikiin bulchaa jiru firiilimoonii fi pirezidaantummaaf mo'achuun kan mirkanaa'ee fi daani'el chaapoo himannaa kana hin fudhatan daani'el chaapoo pirezidaantii haaraa moozaambik ta'uun torban dhufu keessa sirna kakuu raawwata.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya. pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. as sagalee ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee amma gara gabaasaalee keenya birootti darbinaa biyyi handaara bahaa Afrikaa irratti argamtu odolli Siicheelsii bakka biyyoottan aangoo qabdoota addunyaa irratti wal dorgomaa turan ammas qiyyeeffannaa biyyoottan kanaa taatee jirti. Chaayinaan biyyattii keessatti miila dippiloomaasii gadi fageenyaan dhaabbattee yemmuu jirtu kanatti yuunaayitid isteetsi immoo waggoottan dheeraa booda deebi'uudhaaf murteessuun ishee odolattiin ammam akka. akka bakka tarsiimoo galaanaa hindii irra jirtu taate kan ibsuudha dhimma kanarratti gabaasni keetii baartileetii qopheessite akka itti sinii dhiyaata irra deebiidhaan.
biyyi galaana hindii irra jirtu yookiin odolli siiseelsiin bakka suuraa guyyaa cidhaatii fi gaarii taate qofa miti. waggoottan dheeraadhaa fi biyya ija mootummoota addunyaa aangoo qabeessa ta'anii keessa seentee jirtuudha. Silvester Raadigoondee ministeera dhimma alaatii fi tuurizimii mootummaa Siisheelsi waa'ee haala biyya isaanii yeroo ammaa irratti akkas jedhan.
humnoonni guguddoon adda addaa biyyoottan adda addaa nuursaa akka jiran ni beekna siisheels murtoo mataa ishee murteeffattee jirti daangaa biyyattii keessatti biyyi kamuu buufata waraanaa qabaachuu hin danda'u waraana biyya alaatiif buufata ta'uu hin dandeenyu.
biyyi galaanaan marfamtee jirtuu fi kallattii ba'aa afrikaa kallattii kibba biyyoottanii galoo galaanaa irratti argamtu kun biyyoottan akka yuunaayitid isteetsi indiyaa fi chaayinaa durii kaasee amma har'aatti hawwataa jirti. bara 1963 yemmuu lolli dhukaasa malee yookiin inni kooldi waarii jedhamee beekamu yuunaayitid isteetsii fi raashaa gidduutti taasifamaa jiru yuunaayitid isteets handhuura biyyattii maahii irratti buufata saatalaayitii basaasaa ijaartee turte lammiin biyya siiseelsii umuriin isaanii yeroo ammaa waggaa 73 ta'e pooli choow waa'ee waraana ameerikaa yemmuu sana biyyattii keessa jiru ni dubbatu.
hoogganaa garee kubbaa kaachoo biyyattiin ture garee teeknishaanotaa ameerikaas turanii wajjiin taphachaa turre.
erga mootummaan sooviyeet kufee booda yuunaayitid isteetsi embaasii siiselsi keessaa qabdu cuftee ji'a tokko booda immoo buufata saatalaayitii basaasaa sana cuftee baate. gara waggaa soddomaa booda waldorgommiin chaayinaa fi yuunaayitid isteetsi mul'achuu jalqabe ijoowwan namootaas gara siisheelsi ilaaluu jalqaban. Adahaam luuftii fi yeroo ammaa Siisheelsitti bakka bu'aa yookiin dhimma raawwachiisaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waan jedhan qabu isaanis dhimma kanarratti.
Embaasichi deebi'ee banamuunsaa Yuunaayitid Isteetsi. tumsa siisheels waliin qabdu irratti fedhii qabaachuu ishee agarsiisa.
Embaasiin chaayinaa maayii keessa jiru dhimma kanarratti gaaffii dhiyaatee fi deebii kennuun barbaanne. Waashingteen erga Siisheels irraa miila fageeffattee booda chaayinaan biyyattii keessatti fudhatama dippiloomaasii argachaa dhufte. Dooktorota ishee gara biyyattiitti ergite. Hospitaalota ijaarte. Mannoottan jireenyaa warra harka qalleeyyii ta'aniif ijaarte. Galma mootummaatii fi manoottan murtii tolaan ijaarte. Dhaabbata televizyiinii mootummaa biyyattiitii fi gamoo ijaartee kennite. dhimma garaagarummaa yuunaayitid isteetsii fi chaayinaa irratti ministeerri dhimma alaa siisheelsi silvester raadegoonde dabalanii waan jedhan qabu.
garaagarummaan jiru gargaarsi chaayinaa waan qabatamaadha ijaan arguun ni danda'ama gargaarsa yuunaayitid isteetsi gochaa jirtu garuu hin argitu.
hojii raawwachiisaan mootummaa yuunaayitid isteetsi adaam luuftis dhimma kanarratti. deebii qabu.
Nuti gamoo ijaaruudha amannaa dandeetti ijaaraa jirra. Bakka gargaarsa beekumsaa kennuu dandeenyu irratti ni hojjenna. Dhimma to'annoo qorichaa sammuu namaa darreessuu haala sirna seeraa humna poolisii jabeessuu irratti hojjechuun nu gammachiisa. egereedhaaf firii facaasuun akka gamoo waan dafee mul'atu miti karaa kanaan gumaacha gochuun waan caalaatti barbaachisaa ta'e ta'uu isaa ni amanna.
haa ta'u malee kun ammayyuu amantaa jiraattonni biyyattii yuunaayitid isteetsiif qabanu waan hawwachuu danda'een fakkaatu firaansis wudkookee magaala guddittii biyyattii viiktooriyaa keessa jiraatu akkas jedhan.
chaayinaan siisheelsiin hedduu gargaaraa jirti uummanni keenya chaayinaadhaaf ilaalcha gaarii qaba yuunaayitid isteets irratti garuu shakkiitu jira isaan bara sagaltamootaa keessa deebi'anii waan deemaniif dhuguma ameerikaanota waliin aga sanaa quunnamtiin qabnu.
Yommuu jiraattonni biyyattiin biyyoottan gurguddoon wal dorgommii keessa jiranu akka dhimma itti bahaa jiranu yaadaa jiranu kanatti ejjannoon pirezidaantii biyyattii raaveen raamkalawaanii waan ifa ta'eedha.
Siishels kan garee kamiyyuu miti buufata galaanaa keenya irratti dooniiwwan waraanaa chaayinaa ni simanna kan indiyaa kan awurooppaa kan yuunaayitid isteets ni simanna sababaansaa hundumaa wajjin waan michuu taaneef.
waan geejjibni doonii galaana irraa boba'aa fe'ee imalu harka sadii keessaa harki lama achi irraan darbuu fi galaanni indiyaa karaa barbaachisaa ta'eedha. kun immoo biyyoottan gurguddoon addunyaa kan akka chaayinaatii fi yuunaayitid isteetsi yommuu dhiibbaa mataa isaanii uumuudhaaf wal dorgommii irra jiranu kanatti siisheels wiirtuu siyaas dachee yookiin ji'oopoliitikaa taatee akka jirtu ibsa gabaasni keet baartileetiin siisheels irraa vo'edhaaf qophaa'e kun.
sirni awwaalcha pirezidaantii yuunaayitid isteetsi duraanii jiimii kaartarii kamisa har'aa sadarkaa mootummaatti kabaja guutuudhaan geggeeffamu namoottan kaartariin booda pirezidaantii ta'an kanneen lubbuudhaan jiran hunda walitti fide mana tokko keessatti akka gadda isaanii ibsatan taasisee jira dhimma kanarratti gabaasa ayiniitaa paawulii fi maayikaaloo. maayikaaloo koomiidaafiskii qopheessanii jaallanni gammadaa akka ittaanutti qindeessiteetti waliin caqasu.
pireezidaantii soddomii salgaffaa fi wiirtuu deemokiraasii ameerikaa keessatti nama beekamaa ta'an kanaaf namoonni kabajaa qaban isa dhumaa ibsaa jiran jimii kaartar gara waggaa lamaaf joorjiyaa keessatti kunuunsa namoota lubbuun turuuf sodaachisoo ta'aniif kennamu keessa ega turanii booda dhuma baatii muddee dabre kan. umrii isaanii waggaa dhibba tokkotti du'aan boqotan ergasii imala isaanii isa dhumaa reeffi isaanii daandii dhiphoo magaalaa dhaloota isaanii pileensi jedhamtutti geeffame san booda gara magaalaa guddoo kutaa joorjiyaa akka taate atlaantaatti reeffi isaanii geeffame dhumarrattis sirna awwaalchaa sadarkaa mootummaatti gaggeeffamuuf gamoo mootummaa isa magaalaa waashintan keessa jirutti fidaman. gamoo reeffi kaartar keessa kaa'ame kana keessatti jalqaba torban kanaa ittaantuu pireezidaantii kan ta'an kamalaa haris injifannoo pireezidaantii ittaanuu mirkaneessanii jiru bakka bu'oonni uummataa kaartar jechuun isaaniif maal akka ta'e sagalee ameerikaatti himanii jiru almaa aadams kutaa noorz karalaayinaa irraa bakka buutuu deemokiraatotaati.
I have always admired not only his courage. Uh, but uh, he, he was just a real moral person.
Yeroo hundumaa ija jabina isaa qofa odoon ta'in nama safuu qabu dhugaa ture. Yeroo hundumaa ija jabina isaa qofa odoon ta'in nama safuu qabu dhugaa ture. Nan dinqisiifadha. Inni mana barumsaa amantii Sunday School jedhamu barsiiseera. Anis barsiiseera. Garuu dhugaadhaa inni namoota hundumaaf dhimmamuun sun pireezidaantii uummataa ta'uusaa natti fakkaata.
Bakka bu'aan riippaabilikaanotaa saawus karalaayinaa ka ta'an Raalf Noorman akka jedhanitti.
President Carter was a good man. President Carter was a man who served his country. He loved America.
Pireezidaanti Kaarter nama gaarii ture. Pireezidaanti Kaarter nama biyya isaa jaallatu ture. Ameerikaan jaallata. Imaammata isaa hundarratti waliin galle garuu jaalala biyya isaaf qabu irratti waliigaluu dhiisuu hin dandeenyu. Biyya isaa qofa jaallate.
Pireezidaanti Joo Baayiden deemokiraatota waliin hojjetaniif haasawaa dhageessanii jiru.
Kana booda kan akka isaa arguu hin dandeenyu ta'a. hundi keenya xiqqoo ishee jiimii kaartar fakkaachuuf yaaluun gaarii ta'a.
Xiinxaltoonni akka jedhanitti kaartariif baayidan lamaan isaanii wantoota wal fakkaatan muraasa qabu. Biil Gaalistan dhaabbata Brookings jedhamu keessatti gameessa.
Carter turned out to be a one-term president, and Biden turned out to be a one-term Kaartar pirezidaantii marsaa tokko bulche ta'ee argame. Baayidenis pirezidaantii marsaa tokko bulche ta'ee argame. Kun gonkumaa calaqqee wal nyaatinsa siyaasaa fi imaammataa miti. Haala lamaan keessatti pirezidaantoonni lamaan imaammanni isaanii siyaasa akka dursus taasisan jedhee yaada. Kanaafis gatii kaffalan qabu.
Sirna kamisa har'aa gaggeeffamu irratti baayidanii fi pirezidaantoonni lubbuun jiran kan of keessaa qabu yoo ta'u, pirezidaantummaaf kan filataman Doonaald Tiraampis ni dabalata. Kaartarii fi pirezidaantiin itti aanu Tiraamp maaliin wal fakkaatuu jedhame kan gaafataman Gaalistan Brookings Institute irraa takka callisanii ega jedhanii booda akkas jedhan.
I don't even know how to begin to answer that question. Uh,
Gaaffii kanaaf akkamitti deebii kennu akkan jalqabullee hin beeku. Lamaan isaanii gaman yaaduun tokkorraa kan hafe hundaan faallaa waliiti. Kunis lamaan isaaniiyyuu akka nama siyaasaan alaatti pirezidaantummaa argatan.
Gama kaaniin pirezidaantii soddomii salgaffaan yuunaayitid Isteetsi Jiimi Kaartar biyyoota addunyaa ardii Afrikaa, Eeshiyaa, Awurooppaa. Ameerikaa kaabaa fi Ameerikaa kibbaa keessatti argaman daawwatanii jiran biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii daawwachuudhaan pirezidaantii Ameerikaa isaan jalqabaa turan. Kana malees jaarmayaan isaan hundeessanii fi magaalaa Atlaantaa keessa maadheffate gama eegumsa fayyaatiin biyyoota hedduu keessatti hojiiwwan danuu hojjete. Kanneen keessaa dhukkuba Giinii Worm jedhamu biyyoota Afrikaa keessaa dhabamsiisuuf. Duula jaarmayaan isaanii kun hoogganoota biyyoota Afrikaa adda addaa waliin gaggeessee jira. Bara kuma lamaaf kudha afur gaazexeessaan sagalee Ameerikaa kan kutaa afaan Ingilizii Iheeyyis Wihib waa'ee duula kanaa fi bu'aa argame pireezidaanticha duraanii Jiimi Kaartariin gaafatee ture. Biyyoonni Afrikaa dhukkubicharraa bilisa ta'uudhaaf hammam dhihaatanii jiru gaaffii jedhuuf Kaartar ennaa deebisan.
In Ghana, this year we've only had eight cases, and last year at the same time we had 236 cases.
Akka fakkeenyaatti kaasuuf Gaanaa keessatti waggaa kana keessatti namoota dhukkuba kanaan qabaman saddeettu jira. Bara dabre yeroo walfakkaataa keessatti namoota dhibba lamaaf soddomii ja'atu qabamee ture. Kun akkaan gad cabee jira. Maalii keessatti waggaa dabre gara xumura baatee agayyaatti namoota dhukkuba kanaan qabaman. torbaatamii afurtu ture waggaa keessa jirru kanatti kan dhukkubsatan namoota kudha sadii qofa kana jechuun dhibbantaa saddeettamii lamaan hanqifne jechuudha garuu sudaan keessa namoota kuma tokkoof dhibba afurtuu dhukkuba giinii woormiin qabamee jira walumaagalatti biyyoota afur keessatti haala gaariidhaan dhukkubicha to'achuun danda'ameera biyyoota kudha ja'a keessa amma dhukkubichi hin jiru.
kan kana dubbatanii turan kaartar. erga pireezidaantummaan isaanii xumuramee waggoota kurnoota hedduu booda iddoo saba isaanii biratti kabajaa guddaa qabuuf sana reeffi isaanii ciisee jira.
Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii fayyaadha. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti waggoottan lamman keessatti baay'inni mana qorichaa moodeela hawaasaa 25 gahuusaa ibsa waajjirri fayyaa magaalichaa Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi waliin caqasaa.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar Finfinnee marsuun bahiinsa karra Finfinnee shanan qabachuudhaan bara 2015 waggaa lamaan dura hundeeffame kutaalee bulchiinsa 12 qabu keessatti waliin gahiinsa tajaajila fayyaa babal'isuudhaaf manneen qorichaa moodela hawaasaa hundeessaa ture 25 geeraa jedhan Daayirikteer dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee tajaajila wal'aansa fayyaa waajjira fayyaa magaala Shaggar obbo Luuccaa Gannati. Barbaachisummaa manneen qorichaa kanas ennaa ibsan.
Kaayyoon isaa jalqabuma yeroo dhaabbatu namni dhaabbata fayyaa keessatti qoricha argamuu hin dandeenye haala salphaa ta'een immoo mana qorichaa hawaasaa kana keessaa kan argachuu danda'uudhaa fi karoorfamee inishatiitiin kan hojiirra oolaa ture. Haaluma kanaan amma rakkoo kana fureetti jiraa kan jennu qorichi buufata fayyaa keessatti argamuu hin dandeenye hawaasa immoo dhaqee mana qorichaa hawaasaa kana keessaa argachuu danda'a waan ta'eef rakkoo kana fureetti kan jiru jechuudha. Ammaaf reelatiivli ilaalla haaluma jirurraa dhaabbannee yeroo ilaallu fooyyee qaba akka magaalaa shaggaritti kan jennudha kan hin qabnu duuf deebiin jirus kana.
Manneen qorichaa hawaasaa kunneen namoota inshuraansii fayyaa hawaasaatti miseensa ta'anii fi namoota harka qalleeyyii ta'aniif addatti tajaajila kan kennu ta'us ibsaniiru obbo Luuccaan. Akka magaalaa shaggaritti dhaabbileen fayyaa mootummaa sadarkaa buufata fayyaatti 25 fi hospitaalli tokko kan jiran yoo ta'u tokkoon tokkoon isaanii manneen qorichaa hawaasaa kana. dhiyeenyatti akka qabaataniif yaadamee manneen qorichaa kun akka babal'ataa jiran eeraniiru garuu waliin ga'iinsi manneen qorichaa kun dabalus hanqinni qorichaa tajaajila kennamu irratti danqaa uumaa jiraa jechuun obbo Luuccaan eeraniiru.
Galiin qorichaa rakkoo garuu kan rakkoo ta'aa jiru maaliin qorichi beekamtii kan qabu karaa dhaabbata dhiyeessii qorichaa Itoophiyaa kan jedhu jira EPSS kan jennu jechuudha kan mootummaa waan ta'eef yeroo baay'ee qorichi sarraati kan dhiyaatu inni immoo yeroo baay'ee qorichi dhabamuu irraa kan ka'e hawaasa addaa ta'uu danda'a garuu qorichi yeroo baay'ee argamuu dhabu akkuma biyyaatti rakkoodha kan inni kun yeroo tokko tokko qaawwaa uumeeti kan jiru shiliistii godhannee. fedhii isaanii yoo isaan dhaqanii dhiyeessan qoricha naachii dhabuutu jira. Yeroo baay'ee stookaas ta'u hin beekama. Parsantii shantaman caalu kan isaan dhiyeessan. Kan gaafatamu irraa jechuudha. Inni kun yaa'u rakkoo nama biyyaatiin beekama. Karaa lammataa immoo qorichi gatiin isaa minya'aa dabalaa jira yaa'u beekamaa dha akkuma biyyaatti. Kunis sababii adda addaatiin wal qabata yaa'u qaala'insa biyya keessas biyya alaas jiruun wal qabatee qorichi gatiin baay'ee dabalaa jira.
Obbo Abdulmajiid Mohammed namoota bulchiinsa magaalaa Sabbataatii mana qoricha hawaasaarraa fayyadamaa ta'an keessaa tokkodha. Waa'ee tajaajila mana qoricha kanaa innaa himan.
Yeroo baay'ee hin fayyadamnaa garuu gatiin isaanis gaarii Shakiyaa rakkoo kana hin argine amma hangaarra. Duraan jechuu kan dhuunfaa gaariidha. Amma garuu jara as dibane booda asumaa fayyadamna. Fayyadamnee baay'ee asumaa fudhanna. Rakkoo haala gaariidhaan nuti kan nama dindeemnaa sadarkaa achi bitannee ingiliffaan. Amma garuu egaa kun banamee asumaa tajaajila jechuun biyya.
Manni qoricha hawaasaa kan magaalaa Sabbataatti argamu guyyaatti giddugaleessaan namoota saddeettamii lamaa ol keessummeessaa jira kan jedhan immoo ogeessa qorichaa fi dursaa garee mana qoricha hawaasaa kan magaalaa sabbataa obbo Nugusuu Durbushiiti.
Amma kan walii galatti wal hallamee jedhu jechuudha. Baay'inaan namni tajaajilu amma buufatoota saala diimaatti baay'inaan kan dhufachiisa. Buufata fayyaa sabbataa jira. Akka aanaa sabbataattis immoo hin tajaajilla. Isaanis walii galtee qabna. Isaanii wajjinis amma haga tokko hin tajaajilla. waliigalatti amma qoricha baay'ee baay'inaan dhiyaa'u kan argamu. Kunis immoo dhiyeessii agatu uummata warra isaarraa argamu kana baay'inaan qabannee kan jiru isaanii qabna. Iddoo kaawwateen amma baay'inaan baay'inaan amma hospitaalota bituun irraa amma alaa irraa paawuloos isaa kaawwatii qabatanii baay'inaanis kanaan dura to'annu biraa fayyadamaa turanii isaan amma iddoo kaawwatii qabatanii dhufuun biraa isaan iddoo kaawwatii kan dhufan nu biraa argatu. Gatiin keenya dhibbeentaa digdamii shan wannumti namni nutti baay'atu amma gatiin isaa baay'ee sodaatamaa waan ta'eef
Rakkoo dhiyeessi qorichaa waliin wal qabatee mudachaa jiruuf akka magaalaa shaggariitti maaltu hojjetamaa jira jechuun kan gaafataman obbo Luuccaan ennaa himan.
Caalbaasii ifa ta'e baasne akka isaan daayireekti dhaqanii warra caalbaasii dorgomanii mootaan kanarraa bitachuu danda'an. Isa kana mijeessitee mijeessineeti kan jirru jechuudha. Kanaaf isa kana amma rakkoo kan jiru yeroo baay'ee birriin qarshii hin qabna. Utuma qabnu qoricha dhabuudha kan akka biyyaatti mul'achaa jira waan ta'eef inni kun yeroo hamma dandeenye akka hin deemne kan godhaa jiru isa kana jechuudha. Isa kanaaf hamma danda'amee akkuma Oromiyaatti nu bira gaariidha kan jennu baajanni qorichaaf qabamu akka dabalu taasisnee jirra. Dura kan ture kuma dhibba sadii kuma dhibba shan akkasii kan qabamu buufata fayyaa tokkoo fi isa kana immoo yoo xiqqaate buufatuma fayyaa xiqqaadha jedhamu. Hanga biyyee sadiitti warra immoo tajaajilama baay'ee qabanii jechuudha. Isa kana kaafar gooneeti amma danda'ame yaa'u gatiin qorichaa waan ol ka'eef baajata guddaa waan barbaaduuf isa kanas furuuf yaalleeti kan jirru. Karaa biraatiin immoo mana qorichootuma amma banamanii jiran kana immoo hamma tokko baajata injeektii goonee irraa itti dabaluu jechuudha. Kanuma isaan qabatan irratti gara miliyoona kudha sadiiti kan dabalata qabneef jechuudha baajatatti. Hamma tokko humni isaanii akka dabalu akka guddatuuf wanti yaalame jiraaf kana furuudhaaf kan kan goone jechuudha.
Manneen qorichaa kun sadarkaa naannoo Oromiyaatti bara kuma lamaa fi kudha lama akka lakkoofsa Itoophiyaatti kolleejjii fayyaa hospitaala Adaamaatti kan jalqabamee fi yeroo ammaas baay'inni isaanii dhibba shanii fi kudhan irra gahuu odeeffannoon biiroo fayyaa oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Dhaabbanni dhiyeessii qoricha Itoophiyaa yeroo barbaadamee fi baay'ina barbaadameen qoricha manneen qorichaa kunneen gaafatan dhiyeessuu hafuun fedhii hawaasaa guutuuf rakkoodha jechuun yaada ka'e irratti dhaabbata dhiyeessii qoricha Itoophiyaa fi biiroo fayyaa oromiyaa irraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne gabaasa sagalee ameerikaatiif tsaahee daamxoo finfinneerra.
ayyee sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti ulaa.